ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radiyo kuri mudasobwa ndetse no kuri telefone zanyu kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo mu kiganiro cy'uyu munsi turaha ijambo mugenzi wacu eric bagira ubusa ukorera mu rwanda mwaramukanye amahoro mwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro i kigali mu rwanda murumva eric bagira ubusa dusangira ijambo yacu uyu munsi yibanze ku rwego rw'uburezi by'umwihariko ireme ry'uburezi mu mashuri makuru na za kaminuza kuri iyi nshuro minisiteri y'uburezi yafashe icyemezo ko umwarimu mushya mu mashuri makuru na za kaminuza cyangwa usanzwe yigisha hamwe muri aho cyangwa se hombi mu minsi iri imbere agomba kujya abanza gukora ikizamini cy'ururimi rw'icyongereza ngo hamenyekane urwego ariho mu kumva urwo rurimi ni nyuma y'aho minisiteri y'uburezi iboneye ko abanyeshuri muri ibyo byiciro ngo bagaragaza ko kimwe mu badindiza ari uko bigishwa na bamwe mu barimu batazi neza urwo rurimi rw'icyongereza mu nama yagiranye n'abayobozi ba za kaminuza n'amashuri makuru mu mpera z'icyumweru gishize yabereye i butare mu majyepfo y'u rwanda muri kaminuza y'abaporotesitanti piyasi yahuje abo mu burengerazuba n'amajyepfo barimo n'abahagarariye abanyeshuri bwana eugene mutimura minisitiri w'uburezi mu rwanda yashimangiye ko icyo kizamini cy'icyongereza ku barimu mu minsi iri imbere kizaba ari itegeko ni nyuma kandi y'aho umwe mu basenateri atangiye icyifuzo ko n'abarimu bagombye kujya bategurirwa ibizamini mu masomo baha abanyeshuri bagapima niba koko nabo bigisha ibyo bazi muri iyo nama bwana mutimura yavuze ko mwarimu wa kaminuza agomba kujya akora ikizamini cy'icyongereza mu nyandiko mu mvugo ndetse no mu myumvire y'urwo rurimi aravuga ko bizajya biba mu byiciro niba mwarimu akoze ikizamini mu mwaka nyuma y'igihe runaka akazongera gukora ikindi hakarebwa niba amanota yagize muri urwo rurimi yariyongereyeho minisitiri w'uburezi aravuga ko hari ikizamini yita ko kidasanzwe kizajya gikorwa mu gihugu hose aravuga ko hazabaho imfashanyigisho zigenewe abarimu kandi zizajya zibafasha mu gutsinda icyo kizamini mu bihumbi bibiri na cumi nibwo habayeho uburyo bwo guhugura abarimu cyane abo mu mashuri abanza n'ayisumbuye ngo babashe kwigisha mu rurimi rw'icyongereza ni gahunda yasabye kwitabazwa n'abanyamahanga cyane abanyakenya n'abanyayuganda bwana mutimura akavuga ko kugeza ubu kubera ikibazo cyo kutamenya icyongereza hari byinshi birushaho kudindira ku ireme ry'uburezi uretse kuba byumvikana ko leta y'u rwanda ishyira ingufu zidasanzwe ku rurimi rw'icyongereza ubundi indimi zikoreshwa mu rwego rw'ubutegetsi ni eshatu ikinyarwanda ku isonga nk'ururimi kavukire igifaransa n'icyongereza nk'indimi mpuzamahanga gusa bigaragara ko igifaransa cyo gisa n'ikitagifite umwanya ugaragara dusangire ijambo iribaza ese koko kutamenya ururimi rw'icyongereza kubigisha muri kaminuza n'amashuri makuru yaba nyirabayazana y'ireme ry'uburezi rikomeje kuvuga ko ricumbagira mu burezi bw'u rwanda byashoboka ko igisubizo cyaba yego kibaye oya se icyuho cyashakirwa he handi guma kunyakira amajwi yawe turatangirana ikiganiro na bwana Eugene Mutimura minisitiri w'uburezi asobanura impamvu y'ikizamini cy'icyongereza ku bigisha cyangwa bashaka kwigisha muri za kaminuza n'amashuri makuru turashaka kugaragariza abarimu yuko ari bushingiro ry'imyigire y'abana nk'uko mwabibonye abanyeshuri benshi baravuga bati ntituzi icyongereza kubera yuko n'abarimu batwigisha ubushobozi bwo kukivuga kugikoresha kucyumva ni kuki niyo mpamvu dutekereza yuko mu bihe bizaza turimo kuganira n'abayobozi batandukanye ba za kaminuza ibihe bizaza tuzasaba abarimu bose kugira ngo mbere yo kugira ngo bigishe muri university babanze nabo bakore ikizami cy'icyongereza babe bakizi kandi icyo kizami kizaba atari ikizami gisanzwe ni ikizami kizaba gikorwa ku rwego rw'igihugu abashobora kucyumva abashobora kukivuga abashobora kucyandika bityo agira ubushobozi koko nyakuri bukigisha turatangira kuri za kaminuza ariko ntabwo bibuza amashuri yisumbuye ndetse n'amashuri ya pirimeri dufite ikibazo gikomeye cyane no mu mashuri yisumbuye aho abayobozi b'amashuri batandukanye batabifata nk'ibintu bikomeye ari ikibazo cy'icyongereza imyigishirize dufite amashuri atandukanye y'abayobozi atari ikibazo cy'uko n'abarimu badafite ubushobozi n'abayobozi ubwabo ntibabyumve ntibumve ko bikenewe dufite ikibazo cyo gukoresha ikoranabuhanga ICT twatanze amakompiyutazi za mudasobwa mu byo twita smart classrooms mu mashuri ariko abayobozi batandukanye ntabwo bitabira kubikoresha mwabibonye ko mu gitondo hari amashuri twasuye kompiyutazi twasanze zifungiranye kandi ari nziza barazihawe ahubwo batazikoresha biriya mwabonye ntabwo ariho gusa ni henshi tubizi ariko noneho turenda kubafatira ingamba ubu bazajya baha kompiyuta kujya kuzikoresha muri smart classroom akazibika kumubwira tuti igendere va mu burezi kuko ntabwo urimo kudufasha kandi cyane cyane ibyo birakorwa n'abayobozi b'amashuri maze igihe b'amashuri banabizi minisiteri y'uburezi ifatanyije na hec cyangwa higher education council izakora imfashanyigisho yakumvikanwaho n'amashuri makuru yose kugira ngo noneho bashobore kuba bayibona bo kuzifasha ikibazo y'uko bashoboye kugira amafaranga yo kugira ngo akore icyo kizamini cy'icyongereza hanyuma ariko tunabigishe kugira ngo bamenye uburyo bazajya babyiga ntibajya gukora cya cyongereza babyige kandi banabitsinde ariko mwabibonye ntabwo ari ikibazo cy'ururimi gusa n'imyigishirize wabibonye ko abanyeshuri bavuga bati baratwigisha nabi ntabwo batwigisha neza ku buryo tugira ubushobozi n'ubumenyingiro bakabikubwira bati ni abarimu ntabwo ari abayobozi ngo ni abarimu ariko buriya n'ubuyobozi nabwo bafite uruhare mu kugira ngo dusabe ibyo ngibyo bitezwe imbere tumaze kumva ibivugwa na minisitiri w'uburezi mu rwanda twegera umwe mu b'icyemezo kireba bwana francisco saveri munezero gasimba arambye mu burezi bw'u rwanda uretse no kuba yarakoze mu buyobozi bwa minisiteri y'uru rwego umusizi umwarimu n'umwanditsi w'ibitabo amaze imyaka isaga makumyabiri yigisha muri kaminuza ubu ni umwarimu w'isomo ry'ikinyarwanda mu rurimi rw'ikinyarwanda atangira yemeranya n'icyemezo cya minisitiri kandi akavuga ko kitamutunguye icyemezo uko nacyakiriye rero ntabwo cyantunguye kuko ibyemezo nk'ibi nk'ibyo byo guteza imbere icyongereza byafashwe kuva kera ntabwo nk'urugero rw'icyafashwe muri bibiri n'umunani guverinoma ivuga ko icyongereza aricyo kigomba kwigishwamo kuva mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza icyo cyemezo cyarafashwe ntabwo nzi niba ubyibuka ndabyibuka abantu baje gusa nk'abijujuta ariko rero cyashyizwe mu bikorwa kubera ko cyari cyafashwe na guverinoma noneho ari kumenya baraje kubona ko bibeshye umwaka ukurikiraho cyavuyeho ariko nticyavanweho n'ikindi cyemezo ni uko babonye gusa yuko bibeshye ariko urumva hari abantu bari baharenganiye cyane cyane abana rero iki ngiki nacyo cyo kugira ngo abantu bajye bakora ikizamini cy'icyongereza ari abahasanzwe bigisha muri iniverisite ari abashaka kuhigisha rwose ntabwo gitunguranye ariko kiragaragaza ko minisiteri yabonye ko abantu batazi icyongereza bikaba binatangaje rero niba ari cyo bigamo kuva mu mashuri abanza mu mwaka wa kane kugeza barangiza za iniverisite bakaba batakizi ubwo aho hantu harasobanura iki none si ikizamini bazabaha cy'akanya gato kizahita kibashyiramo ubushobozi badasanzwe bafite kuko minisitiri abisobanura aravuga ko mu gihe runaka wenda mwarimu akoze ikizamini mu mwaka wa mbere hashobora guca umwaka akongera niba yarabonye mirongo itanu akongera agakora ikizamini bakareba niba urwego rwe hari ikiyongereyeho ibyo rero icyemezo nk'icyo ni cyo nyine cyafashwe kubera ko babona abantu batazi icyongereza ku buryo buhagije ariko ikibazo ni iki ngiki ese abantu bose bigisha icyongereza ese abantu bose bigisha mu cyongereza nkanjye nigisha ikinyarwanda mu kinyarwanda wenda hari ubwo abantu bamwe batabimenya ariko abarimu twigisha ikinyarwanda yego igifaransa twarakize icyongereza twarakize ariko twigisha ikinyarwanda mu kinyarwanda ubu nkaba nibaza niba natwe bazaduha ikizamini cy'icyongereza ndabyibaza se uwigisha igifaransa nayo bazamuha ikizamini cy'icyongereza uwigisha igiswahili nayo bazamuha ikizamini cy'icyongereza ahubwo icyo bigaragaza nanone ni ukwibeshya kuko icyongereza cyagizwe ahari ururimi rufite umwihariko w'ubumenyi muri iki gihugu kandi ntabwo ari byo nta rurimi rufite icyo bita rapanaje mu rurimi rw'igifaransa nta rurimi rufite umwihariko w'ubumenyi kandi ikigamijwe aba bana bacu biga mu nzego zose kuva mu mashuri abanza kugeza muri kaminuza icyo bakeneye ni ukugira ngo bige basobanukirwe ni ukugira ngo bige muri ibi bya kompetensi bezidi karikiramu integanyanyigisho zishingiye ku bushobozi imfashanyigisho zishingiye ku bushobozi ni ukuvuga umwana icyo akeneye ni ubushobozi yabwiga mu kinyarwanda yabwiga mu cyongereza yabwiga mu gifaransa ariko mu by'ukuri icyongereza ububasha kiri mu guhabwa birasa nk'aho ari ubukoroni bw'ururimi Gute?
birasa nk'aho ari ubukoroni bw'ururimi kuko eh, berekana yuko hari umuntu agaragaza ko ari umuhanga kubera ko azi icyongereza utazi icyongereza ntabe ari umuhanga nyamara kandi n'abo wavuga yuko ari abahanga mu by'ukuri wenda icyongereza si cyo kibafasha kugera kuri ubwo buhanga cyonyine kuko ushobora kuba warize mu gifaransa ukaba uzi ubwenge se niba warize nko mu bufaransa wenda mvuze mu bufaransa kuko ariho mu- mu gicumbi cy'igifaransa Yego.
ukahiga ukazana phd ni ukuvuga yuko bazaguha ikizamini cy'icyongereza wagitsindwa ntushobore kwigisha muri kaminuza y'u rwanda nicyo gituma mvuga nti ni ubukoroni bw'icyongereza eh, wenda ku mpamvu zindi jyewe ntazi ariko rero hari ikintu cyari cyaragezweho cyo kugira ngo abantu bashobore gukoresha indimi ebyiri igifaransa cyane cyane igifaransa n'icyongereza nk'indimi eh, z'amahanga zidufasha gushyikirana na- n'abanyamahanga ukuntu rero igifaransa cyaje kwambikwa umugoma kigashyirwa hirya none ubu ngubu bakaba bashaka kukizura bikaba binaruhije cyane noneho mu gihe barimo gushaka kukizura bakongera gushimangira ko ari cyo kigomba eh, kwigishwamo kandi yuko n'abarimu bose icyo baba bigisha cyose bagomba kumenya icyongereza ibyo bikanagira inkurikizi inkurikizi ya mbere niyo nakubwiye yuko abantu bazakomeza gutekereza yuko ururimi rw'icyongereza ari rwo rubumbatiye ubumenyi yuko izindi ndimi niyo wazita ibigarasha niyo wazita iki simbizi kuko urebye nk'ukuntu iki- igifaransa cyambitswe umugoma ubona yuko ari ururimi rurimi rubi ahari ntabwo nzi icyo cyazize minisitiri aravuga ko ah, muri rusange abarimu muri kaminuza ntabwo bazi icyongereza bikagira ingaruka ku banyeshuri bigisha akavuga buryo ki ngo za mudasobwa bagiye batanga mu bigo by'amashuri ariko urajya kureba inzu zirimo bazishyizemo zagombye kuba zikoreshwa bagasanga ngo zirafunze icyo cyo mucyumva mute Mm, ariko eh, ibyo menya ari ugukabiriza kuko abantu bigisha muri iniverisite bose n'abandi bashaka kwigishamo bo bagize n'amahirwe yo kwiga mu cyongereza ntabwo bibananiye gukoresha izindi nyandiko zitari icyongereza ntabwo bibananiye niba se wananiwe gukora ubushakashatsi u- ubu se nkange tuganira igihe nize eh, cyane cyane mu gifaransa n'ikinyarwanda ariko si ubu amasomo nakurikiye nyuma yose se nayakurikiye mu cyongereza ubushakashatsi mm, nkabukora mu cyongereza ninde se byananiye ku, gu- gu- gukora ubushakashatsi mu, mu rurimi rw'amahanga ngo nuko eh, ngo nuko utarwizemo ahubwo icyo cyemezo cya minisitiri urumva impamvu yanagifashe birumvikana nuko abona yuko abantu batazi icyongereza kugira ngo ba- babe batazi icyongereza kandi ari cyo bigamo ese ubwo wabisobanura ute ubu se noneho umuntu wigishaga biology wigishaga ibinyabuzima wigishaga chemistry eh, aribyo bita ubutabire noneho ubu eh, agiye kubireka ajye kwiga icyongereza kugira ngo batazamwirukana reka mbabwire bimwe mu byo abandi baganiriye nabo bavuga baravuga bati iyo urebye usanga ikibazo muri kaminuza atari ikibazo cy'ururimi ahubwo abantu bapfira hasi Eh, mu mashuri abanza ayisumbuye nk'amwe mwigisha muri kaminuza namwe niko mubibona Uh, niko mbibona cyane ariko uh, ntera n'imboni muri aya mashuri yo, yo hasi guhera guhera mu kiburamwaka ugakomeza mu mashuri abanza ugakomeza uh, mu yisumbuye no muri kaminuza nta politiki ihari yo kwigisha indimi mu by'ukuri ku buryo uh, uh, abantu bashobora uh, kuzimenyereza bakiri batoya icyongereza abana bakigamo guhera mu mwaka wa kane ese ubwo muri uwo mwaka wa kane baba bakigishwa nande ukizi wuzuye ururimi agomba kwigishamo ese ubu abo bana barakurikira guhera mu mwaka wa kane yize nabi guhera mu mwaka wa kane urumva noneho azagera muri iniverisite a- a- amerewe ate? E, nibyo minisitiri rero yabonye ati noneho reka njye mbaha ikizamini ariko ukibaza ati ese ntiba- ntibinyuranije ahubwo n'ibyifuzo byagiye bitangwa mu mikoreshereze y'indimi nubwo hataraboneka politiki y'indimi ariko nibura hari ibyi- ha- hari ibyifuzo byatanzwe bati ibyiciro byose by'uburezi nibyige ikinyarwanda siko bavuze mu nama y'umushyikirano nari niteze ahubwo yuko minisitiri yafata icyemezo cy'uko umuntu wese umunyarwanda wigisha muri iniverisite bagomba kumuha ikizamini cy'ikinyarwanda kugira ngo icyifuzo cyatanzwe mu nama y'umushyikirano cyubahirizwe kuba bipfira hasi rero nanjye ndabyemera abana ntibakizi kwandika ikinyarwanda mu cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza mu cyiciro cya kabiri ntibabizi barangiza ikinyarwanda batakizi ese barangiza amashuri abanza ururimi baza ari uruhe ntabwo ntabwo n'abiga muri univerisite ni uko indimi cyaba ikinyarwanda cyaba igifaransa igifaransa cyo cyarapfuye birumvikana icyongereza ni n'icyongereza bita nicyo umufaransa umwe yavuze ngo le mauvais anglais c'est la langue la plus parlée dans le monde ngo icyongereza kibi nirwo rurimi ruvugwa cyane ku isi ubu rero n'icyo kizamini ahari kizatangwa kizaba ari ukureba icyo cyongereza kibi abantu bakabona amanota ariko kugira ngo bumve yuko bagomba kwiga icyongereza banze bakunze ibindi byose bakaba babyibagiwe bakabishyira ku ruhande si icyo bivuga none se wigisha abanyarwanda ukigisha amateka y'u rwanda mu cyongereza biba bivuze iki kugira ngo bamenye
mwe mwumva igisubizo cyaba ikihe igisubizo ndumva rimwe nara nabibwiye minisitiri adusanze aho twari turi mu gutegura ibitabo mfashanyigisho y'uko hari amasomo amwe yagombye kwigishwa mu kinyarwanda noneho icyongereza kikigishwamo mu zindi nyigisho umuntu yavuga yuko dusangiye n'ab'isi bose nk'imibare fiziki bayoloji cyangwa se ibinyabuzima ibyo ngibyo bashobora gukomeza kubyigisha mu cyongereza ariko ibyo bintu bireba umuco w'u rwanda imbonezamubano amateka icyo gihe icyongereza cyatera imbere kubera ko bakigishamo ibyo bintu n'ubundi abana bacu bazajya kwiga mu mahanga ntitubazitire ariko nibura ibyo kugira ngo twimenye umuntu ashimangire ndi umunyarwanda icyo gihe bajya babyiga muri rurimi rw'ikinyarwanda gushimangira icyongereza ntibikwiriye kwibagizwa noneho ururimi rw'ikinyarwanda naho ubundi mbese muri make gihe icyemezo minisitiri yafashe ndacyemera kandi gifite ishingiro ariko rero ubwo kigaragaza ko abantu biga nabi ahubwo ntibavugurura inyigisho guhera mu nzego zo hasi muracyateze amatwi dusangira ijambo ku ijwi rya amerika aho tukirebera hamwe icyemezo cya minisitiri w'uburezi cyo gutanga ibizamini by'icyongereza ku bigisha mu mashuri makuru na za kaminuza murumva eha bagira ubusa tuvuye kuri mwarimu francisco saveri gasimba twegereye na bamwe mu banyeshuri ba kaminuza tubabaza uko bumva iyi ngingo ku bwanjye mbona ari ingingo ni nziza ariko ntabwo aka kanya nahita mvuga ngo ni nziza kuri jyewe mvugiye ku barimu iyi sisiteme y'icyongereza ngira ngo yatangiye mu myaka mike yishize abenshi bakoraga mu gifaransa icyongereza urumva nabo ni ururimi bagiye biga muri iyi minsi iri kuza numvaga rero guhita bavuga ngo umwaka utaha ngo bazatangira n'iyi gahunda y'uko buri mwarimu bazajya bamukoresha mu rurimi rw'icyongereza babitwara gakeya ikaba porosesi izajya igenda mu minsi iri imbere ariko n'abarimo ubu ngubu bafite egisperiyanse muri icyo gifaransa cyabo bagakomeza mu cyongereza cyabo gike natwe abanyeshuri tuba tubibona ariko ubumenyi tuba tubashakamo turabubona n'ubwo icyo cyongereza kitari mu rwego rwo hejuru nanjye niga muri injiniyaringi ndemeranya n'igitekerezo cya minedike cy'uko abarimo bajya bakora ibizamini kugira ngo barebe urwego rw'icyongereza bariho kuko ni ikintu kibabaje ubundi baravuga ngo umuntu atanga icyo afite hari ibintu bivugwa ko abanyeshuri barangiza kaminuza badashobora kwiyandikira iretire mu cyongereza adashobora kwisabira akazi cyangwa se bigoranye nyine hanze bitewe n'icyongereza gike baba bafite akenshi baba barakomoye kuri abo barimu babigisha genda umva ari byiza ko bajya babakoresha ibyo bizamini kugira ngo ireme ry'uburezi kuko twiga mu cyongereza ribashe kuzamuka ikindi nk'uko mugenzi wanjye yari abivuze wenda nko muri inshiniyaringi hari ibintu bya egisperiyanse umuntu aba afite bidasaba icyongereza cyinshi nabyo nyine ntabwo bayigira fagiti ya mbere ku muntu niba atazi icyongereza atabasha kwigisha ahubwo babagena amahugurwa cyangwa se ubundi buryo bwo kongera ubu bumenyi bwabo mu rurimi rw'icyongereza ariko kuko hari byinshi nyine baba bazi bijyanye na filidi barimo bifasha twebwe nyine tuba turi muri iyo firime hari abavuga bati ubundi umunyeshuri yagombye kwigira indimi mu mashuri abanza n'ayisumbuye akaza muri kaminuza aje kuminuza ataje kwiga icyongereza wowe urabyumva ute ndabyumva byari bikwiye ndetse niko byakagombye ariko bitewe na background zitandukanye cyangwa se uburezi uko bugiye butandukanye wenda abantu biga mu mapirive iyo background baba bayifite ariko muri leta ntabwo babamo abarimo bameze nk'abo muri pirive ugiye nawe kuri firudu wabireba ugasanga urwego rw'abarimu cyangwa se urwego rw'indimi mu mashuri ya leta ruracyari hasi ugereranyije no muri pirive kandi abantu bose ntibaba bafite ubwo bushobozi bwo kuba bajyana abana babo muri leta bigashoboka ko umuntu ashobora kuza akarinda yajya muri kaminuza agifite baze nyine imufasha kumva cya cyongereza cya mwarimu ariko biramutse ari byiza ko mwarimu nawe aba ari avanse akaba yamufasha wowe kuri iyo ngingo yo kugira ngo abarimu bigisha muri kaminuza bajye bakoresha ikizami cy'icyongereza njye ndumva bitari ngombwa cyane kubera ko umwarimu bafite egisperiyanse bamaze igihe kinini bigisha ibintu baba babyumva niba atabigusobanura wenda ngo mu cyongereza ubyumve ugetinga icyo yashatse kukubwira ni ukuvuga ngo rero icyongereza ubundi muri sogonderi nimba umuntu aba yarakize imyaka itandatu ni ukuvuga ngo mu yindi myaka yindi nta kintu cyinshi kiyongeraho ahubwo ikiba gikenewe cyane ni ukugira ngo umuntu wenda amenye ubwo bumenyi kuko n'ubundi aba agiye kujya hanze akaba yabukoresha ni ukuvuga ngo kuri urwo ruhande ngewe ntabwo nakwemeranya na minedike kuko baba bateguye ikizamini cy'akazi mu rurimi rw'icyongereza nk'ururimi rukoreshwa muri east africa umwarimu cyangwa se n'undi wese wifuza akazi akagikora icyo kizamini akagitsinda ndumva rero kuba habaho gutegurirwa ikindi kizamini cy'akazi atari ngombwa kuko n'ubundi biba byagaragaje ko yatsinze ikizamini kubera ubushobozi n'imyumvire afite kuri urwo rurimi abasha kurwumva kuri iyo ngingo wowe urayivuga iki mbonye numva mu by'ukuri bari baratinze bitewe n'uko turabibona iyo turi kwiga ngenda umunyeshuri iyo turi kwiga n'ubundi dukunda kugenda duhura n'iyo kesi y'uko n'ubundi amagambo amwe n'amwe bashobora kuyazana mu gifaransa mu gihe hari abana bavuye na sari sikuru biga icyongereza ugasanga n'ubundi iyo ngingo irabagonze so numva icyo kizamini kibayeho koko abarimu bakagipasa abagitsinda akaba aribo bakomeza akazi nubwo abagitsinzwe bitaba bivuze ko ari abaswa ariko abagitsinda byaba bivuze yuko koko aribo bakwiriye kwigisha muri kaminuza muri sisiteme anglophone twasoreje kuri bwana oswald mutuyeyezu umunyamakuru n'umwanditsi mukuru wa city radio inshuti ya bose hano mu rwanda uyu ukurikiranira hafi bya politiki y'uburezi mu rwanda we wanabwize mu mashuri yisumbuye yatangiye abwira dusangire ijambo ko yatunguwe n'icyemezo cya minisitiri w'uburezi kiriya cyemezo cyarantunguye kiranansetsa ntabwo nari nzi ko minisitiri w'uburezi uzi ko abushinzwe kuva ku nshuke kugera kuri kaminuza n'ibirenga kaminuza yatekereza ko ireme ry'uburezi ripfira ku rwego rwa kaminuza ntabwo nari nzi ko yabitekereza kuriya abakwiye gukoreshwa ikizamini mbere y'uko bajya kwigisha ikizamini cy'icyongereza ni abajya kwigisha mu mashuri abanza kuko hari niho umwana yigira kuvuga niho anogereza ururimi niho afatira urwa kabiri yari kwiga urwa kabiri nyuma y'urugo yonse mu mashereka ya nyina hariya mu mashuri abanza muri segonderi atangira kwiga amategeko agenga izo ndimi akaba yakwiga n'ubuvanganzo muri kaminuza icyakora umwarimu uzaba agiye kwigisha mu ishami rirebana n'iby'indimi cyane cyane ibirebana n'icyongereza uwo bazajya bamukoresha ikizamini nta muri kaminuza nawe urabizi hariya umuntu ajyayo agiye gukora icyo bita specialization kuvuga ati mpisemo iki nicyo ngiye kwiga nyinonosore ibyo by'indimi uba warabirenze kera kera cyane sinzi n'ukuntu uba wanatsinze n'ikizamini cya leta ukabona na buruse yo kujya kwiga muri kaminuza utari uzi icyongereza ntabwo hari ariho bamenya icyongereza icya kabiri navuga kuri iyi ngingo ni uko muri kaminuza umwarimu ni umworoshya kwiga umworoshya yiga umworoshya yiga biravuga iki umufasiriteita umuntu ufasha abanyeshuri ngo bige umuntu ufasha abanyeshuri ngo bakore ubushakashatsi ubwenge baba bufite gukura mu mutwe baba barakuze we ajya hariya akabafata wenda nka makumyabiri na gatanu ku ijana by'igihe isomo rimara ikindi bakakimara bakora ubushakashatsi bakora imirimo yabo bya bindi bita imikoro hanyuma we akazagaruka aje gukosora ahurira hese n'izo ndimi iki ni nacyo kizakomeza kwica iki gihugu kuki dushakira ireme ry'uburezi mu magambo dukwiye gushakira ireme ry'uburezi mu maboko tugomba gushakira ireme ry'uburezi mu byo dukora n'uburyo tubikora ntabwo dukwiye kubishakira mu byo tuvuga no mu buryo tubivugamo ntabwo igihugu kizatezwa imbere n'amagambo kizatezwa imbere n'abantu bafite ibyo bazi gukora kandi bakabikora neza bakubahiriza igihe bakabikorera ahakwiye igihe gikwiye umusaruro wabyo ugakoreshwa uko bikwiye none se eric bagira ubusa iyo umuntu agiye kwiga mu buhindi cyangwa dufate urugero agiye kwiga mu bushinwa aturutse mu rwanda nta gishinwa azi iyo agezeyo bamutegeka ko azigishwa n'umwarimu uvuga icyongereza imvune kuri kaminuza zo kumenya no kumva ibyo umwarimu avuga zijya ku ruhande rw'umunyeshuri muri kaminuza bashobora kuzana umwarimu wigisha mu gishinwa akaza kwigisha icyo bareba ni ibyo bazasigarana ntabwo bazareba urwo rurimi abibahayemo minisitire bwana eugene mutimura aravuga ko mu cyo wavuga ngo ni smart classrooms ahariya bagiye bajyana za mudasobwa mu buryo bw'ikoranabuhanga aravuga ko hari aho yasuye asanga zirafunze kubera ko ngo ahanini imbogamizi ishingiye ku rurimi rw'icyongereza icyo cyo wowe ukacyumva ute ariko kabyara gaheka we koko mudasobwa ni ururimi nta mwana w'imyaka ibiri uzi ujya muri telefone ya nyina akajagajaga akagera no ku mabanga na pasiwadi akazimenya nese nuko bazi icyongereza ndakumenyesha ngo dufite ikibazo cyo kudashaka kumenya gukoresha amaboko n'amaso tugashaka gukoresha umunwa ziriya computers kuba zarafungiranywe ni uko abarimu bakwiye kuba bigisha batazi computer they are not computer literate ntabwo bazi ko computer ikoreshwa ntabwo ari uko batazi icyongereza
icyuho kiri hehe kuri wowe I- umwana apfira mu iterura niko bavuga mu kinyarwanda Ka- iyi ni imigani yacu na mutimura ndatekereza ari umunyarwanda igiti kigororwa kikiri gito kandi kora ndebe iruta vuga ndebe ibyo ni imigani myiza itatu yakwiye no kugenderaho ikamufasha ni ukuvuga ngo bipfira mu mashuri y'incuke bipfira mu mashuri abanza niho abana batigira ngo bafatire ururimi hari umuntu w'umupedagoge mu bihe bya kera mu bazanye impinduka mu myigishirize witwa maria montessori ni umutaliyane niwe wazanye ikintu bita sensitive period igihe bita ko ari igihe cyo kwitonderwa ku mwana ni cya gihe umwana ageramo akaba ashobora kwiga ibintu byinshi mu gihe gito adakoresheje imbaraga nyinshi akoresha imbaraga nke zishoboka aho rero niho mu rwanda dukwiye gushyira imbaraga kuko iyo umwana aharenze kwiga bizamugora ntabwo umuporofeseri ufite tayito wa porofesa uvuga igishinwa cyangwa uvuga igifaransa wamwicaza ngo mukoreshe ikizamini ubwenge bwe abanyeshuri ba kaminuza nibo bagomba kumenya amayeri n'amabanga bakoresha ngo babumuvanemo kereka ari uwigisha indimi niko njye mbyumva kandi niko mbibona ndatekereza ko no muri iki kiganiro dusangira ijambo ndabihuza n'abantu benshi rwose twoye kuririra igare mu mahembe twoye gushakira umuti w'ikibazo aho utari twoye gushakira saa sita saa munani hanyuma twibakira ahazaza buri muminisitiri azajya aza ashakisha ibibazo bitari oya oya oya oya ntibazakoresha umusaza umuporofesa umudogiteri ikizamini cy'icyongereza ngo bakunde bamuha akazi sosiyete dukeneye kubaka y'abantu bafite hands on skills bafite ibyo bazi gukoresha amaboko ntabwo ari iy'amagambo twebwe reka nkihera ubuhamya sibyo nitwe byahindukiyeho bira bimwe muri kaminuza y'u rwanda niho nize eh, yitwaga universite nationale du rwanda okay? twebwe rero twari tugeze niba ari mu wa kabiri ntabwo nibuka barahindura bati guhera iki- uyu munsi muzajya mwiga mu cyongereza ariko ikigusetsa bagira ubusa nubwo muri kaminuza yose byari byanditse yuko twiga mu gifaransa ari rwo rurimi rwo kwigishirizamo amasomo arenze icya kabiri twayigishwaga mu cyongereza kubera iki abarimu baturukaga muri kaminuza yo mu- muri canada yitwa carlton mu ishuri ry'itangazamakuru nibo bazaga kutwigisha batwigishaga mu cyongereza twarakurikiraga amasomo yabo amenshi abanyeshuri twigaraga bibuka twabonaga makumyabiri kuri makumyabiri batwigisha mu rurimi runyuranye n'urwo kaminuza yavuze yuko ari urwo kwigishirizamo ari rwo rw'igifaransa ni ukuvuga ngo umunyeshuri utsindwa ngo kubera ko ngo atumva ururimi mwarimu amwigishamo uwo ni umuswa ntakwiriye no kujya kwiga muri kaminuza inshuti bakunzi badusangira ijambo aha niho dusoreje ikiganiro cya none dushimiye buri wese ku ruhare rwe mu kiganiro ndetse namwe mwari mudukurikiye mukomeze munogerwe na gahunda zacu mwari na ah bagira ubusa naho ubutaha turagushimiye eric bagira ubusa dushimiye kandi n'abantu bose mwaganiye mu kiganiro cy'uyu munsi namwe kandi abatwumva aho muri hose nongeye kubashimira uburyo mwitabira gahunda zacu za buri munsi nkomeza kandi kubahamagarira kwitabira ibiganiro byacu mwegera abanyamakuru bacu mukabagezaho ibitekerezo byanyu mukabagezaho amakuru yerekeranye n'imibereho yanyu aho mutuye aho mukorera aho mwiga aho mugenda ayo makuru yose ijwi ry'amerika riyatangariza abatwumva buri munsi kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etiyene karekezi